Ri- Miswi de América. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatanu itariki indwi z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuri mikro muri kumwe nanje fidel niyongabo abanyarwanda n'abarundi baba mu gisagara ca wuhan mu gihugu c'ubushinwa nta n'umwe arandura umugera wa korona abarundi bose bakomeye eh, buri munsi turavugana eh, tukama tubaza umwe umwe wese uko amerewe turi abanyarwanda mirongo irindwi na batanu nta burwaye bose ni bazima abo ni silvestre ndayiragije na olivier habimana abanyeshure bo mu gisagara ca wuhan kigeramiwe n'umugera wa korona imbere ko dushika kuri iyi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye tubanze dutega amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fideli ariko reka tubaze tuyahere kuri iyi nkuru ivugwa mu karere mu rwanda abanyamabanga ba leta babiri evode uwizeyimana wo mu bushikiranganji bw'ubutungane na izake mu nyakazi wo mu bushikiranganji bw'indero baratanze imihoho ibiro by'ubushikiranganji bwa mbere byatangaje byo ku munsi wa kane ko umushikiranganji wa mbere edouard ngirente yakiriye gutanga imihoho kw'abo bagabo babiri kandi ko azobishikiriza perezida wa repubulika evode uwizeyimana atanze imihoho mu gihe yariko akorwa ko amatohoza n'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribe yagirizwa gututaza umadame mukamana olive yari yamusabye guca mu cuma gisaka abinjira mu nyubako mu nyubako ya Grand Pension Plaza mu gisagara ca Kigali aho kubikora akamusunika akitura hasi umuvugizi w'uru rwego yabwiye ijwi rya Amerika ko Evode akurikiranwa ku caha co gukubita no gukomeretsa urwego ribe kandi rwari rwatangaje ko bizova mu iperereza bizoshirwa habona ijwi rya Amerika ntirirabona ivyemeza ko ribe yoba yaratangaje icavuye muri iryo perereza ku ruhande rwa izake mu nyakazi amakuru y'ijwi rya amerika amakuru yizewe ijwi rya amerika ryashoboye kumenya ni uko yoba yari akurikiranywaho ibikorwa bifitanye isano n'ibibazo vya leta birangiza umwaka w'amashuri wa bibiri na cumi n'icenda haba ayandi makuru y'ijwi rya amerika ritarabonera ivyemeza avuga ko ivyaha uyu munyamabanga yoba yarazize vyari bimaze iminsi bikorwa ko iperereza abo bagabo bose batanze imihoho binjiye muri leta mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yarabonanyije ku munsi wa kane na perezida wa kenya uhuru kenyatta muri perezidansi ya amerika white house Trump yatangaje ko Amerika itegekanya gutangura ibiganiro na Kenya ku bijyanye no guhanahana ibidandazwa Amerika ishikiriza ko Kenya ari igihugu gihambaye kuri Amerika mu gihe Amerika irondera guhanahana guhangana n'ubushinwa busa n'uburiko burigarurira umugabane wa Afurika mu budandaji Kenyatta yakiriwe muri perezidanse irongowe na Trump ibitamenyerewe ku baperezida ba Afurika Trump asanzwe atitaho cyane Afurika kuva ashitse ku tegetsi.
Washington ijwi rya Amerika Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Trump kandi ejo ku munsi wa kane yaremeje urupfu rw'umukuru wa Al Qaeda mu karere k'Abarabu mu gitero c'indege ya drone mu gihugu ca Yemen. Trump yashikirije ko Amerika yasa yagavye igitero cyo guhasha iterabwoba cishe Kasime Al-Remi yashinze kandi arongoye yararongoye Al-Qaeda mu karere k'Abarabu urufu rwa Rimi rubaye intsinzi ya gatatu ya Amerika ku iterabwoba mu mezi aheze make mu kwezi kw'icumi Amerika yishe umukuru w'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu Abu Bakri al-Baghdadi naye mu kwezi kwa mbere umujenerale wa Iran Kaseme Soleimani yiciwe mu gitero c'indege ya Amerika mu gihugu ca Iraq. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yaratangaje intambara y'abanyagihugu ku mugera wa corona aho abuhitana biyongera buri munsi nk'uko byashyikirijwe n'itorokanzo ry'amakuru ry'ico gihugu Xinhua. Abategetsi mu ntara ya Hubei aho uwo mugera watanguriye ejo kuwa gatanu kuri wa gatanu leta ishikiriza ko abamaze guhitanwa n'uwo mugera barenga amajana atandatu abamaze kwandura nabo bakaba barenga ibihumbi mirongo itatu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rishikiriza ko hakiri kare kwemeza ko ibyashyikirijwe n'abategetsi b'Ubushinwa ko ico kiza kigiye kongereza umurego cyangwa umurindi mu kwandukira benshi ari by'ukuri nyakuri
Washington ijwi ry'Amerika igipolisi muri Venezuela carahagaritse abategetsi batandatu bishirahamwe ricukura ibitoro ry'ico gihugu riri muri leta z'ubumwe za Amerika bari bamaze igihe bacungishijwe icamaso ibi vyabaye inyuma y'amasaha perezida Donald Trump abonanye na Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Venezuela hano i Washington imiryango y'abategetsi bishirahamwe Citgo ivuga ko bafatiwe mu mihana yabo ku munsi wa gatatu kandi batazi aho bafungiwe gushika ubu ntacyo abategetsi ba Venezuela barabivuga ko Citgo nishirahamwe ry'ibitoro rya Venezuela rifise ivyicaro n'ihinguriro rikuru aha muri leta ya Texas muri Amerika ababuranira Laurent Gbagbo yahoze ari perezida w'igihugu ca Cote d'Ivoire batangaje ejo ku munsi wa kane ko yotegerezwa kurekurwa atabibanje gusabwa mu gihe arindiriye iyunguruzwa ry'urubanza rwiwe ryasabwe n'abashikirizamanza biwe ni nyuma y'uko yambitswe izera na sentare mpuzamakungu mpanavyaha iri mu buholandi mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze iyo sentare yasiguye ko abashikirizamanza yagirizwa
urakoze abayisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku yerekeye uburundi aho ikigo cegeranya amakori n'amatagesi mu burundi kimenyesha ko cegeranije amakori ku nyubakwa zipangishijwe angana n'imiliyaridi zitandatu z'amafaranga y'amarundi mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda mu rwego rw'igihugu inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abakunzi bayo mu Burundi mushikirizwa na Desire Atungimana ari Kigali mu Rwanda hatangujwe kuri no wa kane isekeza ry'unumwa urongoye igisata c'amakori n'amatagisi akaba yasavye abafise amazu bapangishije kwijukira gutanga amakori atagahato ubujejwe igisata kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBE yibutsa abarundi akamaro kayo ku buzima bw'igihugu no kubakibamwo Joseph Ndayizeye akavuga ko hari abafise uruhara ruhambaye kugira icyo gikorwa cyo kwegeranya amakori n'amatagisi ku nyubakwa zipangishijwe gishoboke twese turazi akamaro ko gutanga amakori n'amatagisi icyo bimariye igihugu ngarutse kuri bimwe bimwe nogagaruka ko amakori n'amatagisi ikigobere cyanduza nk'uko yabivuze bidufasha mu bikorwa by'iterambere no kwiyubakira inyubako rusange tutazeye inze tutazeye amakungu ahantu tanga nk'urugero hariho kwiyubakira gusanura amabarabara kubaka amabarabara barabara kubaka amavuriro kubaka amashuri guhemba abasoda n'abapolisi hamwe n'abakozi ba leta mukaba mwumva rero umurimo dushinzwe mu kigobe wo gutoza amakori n'amatagisi igikorwa cyacu kitagenze neza tudashyigikiwe na mwese mwebwe mujeje intwara n'abamenyesha amakuru bari ngaha n'ibinyamakuru byose bikorera mu burundi ko icyo gikorwa kitoheza ngo kigende neza eka n'uburongozi bw'igisagara cya bujumbura bwibutsa ababa ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ko iyo batanze amakori n'amatagisi abagaruka ko ramadani nkurikiye umunyamabanga mukuru w'umukuru w'igisagara yari yitavye inama yo gutanga isekeza ry'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yibukije uruhara rw'abajejwe intwaro muri ico gikorwa twebwe nk'abajejwe intwaro mwebwe ababusitane abashef de zone abashef do quartier ko mugira uruhara rubonetse kugira ngo amahera azaboneke ku bwinshi ko iyo abonetse agaruka mu bikorwa vy'iterambere agaruka bijanye twemerera abenegihugu kuzobarangurira mu gisagara ni muri iyo ntumbero rero dufashane kigo obere kugira ngo duhimirize turabe uko vyogenda kugira ngo abenegihugu bumve yuko atari umuzigo twari amategeko ntihagire abantu aja mu bihano kandi ari ikiringo kigenewe kuja kumenyekanisha amakori amahera wawinjiza mu mazu upangishije bakaraba yuko bibereye ko baguca ikori canke ko atakori woguca bamwe mu bajejwe intwaro nabo nyene bafise icyo basaba kugira bahimirize abafise amazu bapangishije kuja kubimenyesha ikigo OBR Desire Mazimpaka ni musitanteri wa komine mukaza asaba ko obeyeri yoraba ingene yoha agashiro kabute abajejwe intwaro yo hagati bafasha mu kumenya abategerezwa gutanga ayo makori n'amatagisi no kumanuka kugira ngo duhimirize uzi ko atari ibanga ryo gutwara umutumba amenya yuko byinshi bimuraba n'icyo ari igikorwa cyiwe mugabo yari intumbero nsaba mvuga ni obere niraba ingene ikorana na adiminisitirasiyo kuko natwebwe iyo tuba dufise uburyo obere ikoresha ni akamaro ko kwezi dutoreza ayo mahera natwe twiyitoreje mugabo kubera ifise ivyo vyuma nta buhinga ko twese turabufise ni ivyuma gusa n'uburyo babaha bo butanga no ku mukuru w'umutumba amahera yo kwinjira murakoze urongo igisata cegeranya amakori n'amatagisi aratahura imyitwarariko y'abajejwe intwaro joseph ndayizeye abasaba ariko kuba barafasha ikigo obr mu kurindira ko ibintu bihindukana cyane cyane mu makomine agize igisagara ca bujumbura mu bisanzwe uno munsi kumbure ayo mafaranga ava muri aya mazu akoswe kumbure aja mu kigega eh, ca meri ingene bigenda ivyo n'ibanga ryanyu murabizi ariko bizoshikaho le commune urbaine ziba suffisamment autonome kuko iyo deba turayumva naho tutarimwo turayumva ariko bizoshikaho umusitanteri wo muri meri aba suffisamment autonome kumbure ubwo buryo bushike cyangwa bushikire abashefu do zone directement nico gituma rero twobasaba yuko mu mi- mu bikorwa mukora n'icyo gikorwa mu gishiramo mugasaba reserve de carte inzu yose mubona ipangishijwe yuko yoba identifiye hanyuma tukabikurikirana ivyayo warongoye igisata cegeranya amakori n'amatagisi mu kigo obr yibutsa abegwa n'ayo makori yo ku nyubakwa zipangishijwe catanguye ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere uno mwaka agasaba abatayitura ikigo obr kubigira vuba mu ntumbero yo kwirinda ibihano bashobora gufatirwa tuve mu karere k'ibiyaga binini dukubitire mu bushinwa aho abarundi n'abanyarwanda baba mu gisagara cya wuhan bose hamwe ijana na mirongo ibiri bari aho bameze neza nta n'umwe yanduye virusi ya korona mugenzi wacu thomas kamirindi yavuganye na silvestre ndayiragije aserukira ishyirahamwe ry'abarundi bo mu gisagara cya wuhan n'umunyarwanda olivier habimana bose n'abanyeshuri kandi babana mu nyubako imwe aha turameze neza ariko ubwoba bwo ntibubura Eh, wumvise ibivugwa bimwe ugasanga ni ukuri ibindi ugasanga ari n'igisanga ari n'ibihuha kubera kuva amarezo sosiyo yabonetse abantu bavuga byinshi bimwe biri byo ibindi ugasanga si byo ariko umuntu agerageza gutora ibiri byo akaba ibyo akorera ko ubundi tukagerageza- tukagerageza kurema mu magambo makeya se mubaho mute murasohoka mura muguma mu mazu mubaho mute murya iki mubaho mute majambo make eh, ntabwo dusohoka Eh, tuguma mu mazu tubayemo kandi washima mu byumba Eh, hari mu bintu byo gufungura eh, usanga bigoye ariko hari ukuntu dusuma eh, dukoresheje bwa buhinga bita online Eh, usanga amashuri yaragerageje kuvugana n'abafoniseri abantu bashobora kuza barungika ibyo tugura Eh, buri gitondo eh, turagira icyo bita oda ni ukuvuga gutumiza ibyo bintu ego Eh.
turandika muri muri ofise hanyuma nabo bakaca barondera eh, amasupamaketi asanzwe afite ibyo bintu bakaca eh, babizana hanyuma tugaca tugurira ngaha nyine tugaheza tugategura ibyo dufungura tutiwe turasohoka ubundi bwo gusohoka birabujijwe cyane kandi biranahanwa umuntu asohotse bamuhanisha iki Bo ntibavuga neza amateko yomuhana ariko kirazira gusohoka eh, nivyo batubwira kubera na na na na- nico nokwita gate isohoka ni ukuvuga tuvuge ku irembo eh, ku irembo gusohoka dusaba dukoresha ika- ka- ikarata y'ishure yewe Eh, iyo kata ba- barayiblotse ntushobora gushyirako ngo isohoke kugira ngo yu- irembo ryuguruke usohoke Eh, iyo ukeneye gusohoka ari ikibazo gikomeye cyane eh, uca muri ofise ukagisigura akaba ariyo bakugurira ubundi bwo turugaranye ariko ababagemurira rero mu ishuri riba ryabasabiye ngo babazanire ibifungurwa baraza bo bakaza bambaye twa tunuze two ku ma- two ku munwa no ku mazuru dufunze Eh, turya kutwambara ni itegeko rya leta y'ubushinwa si naho umuntu yoba atifuza kutwambara ni itegeko kuko natwo nyine bavuga yuko utatwambaye baguhana wumva rero bateza kuza batwambaye natwe nyine tugiye muri ofise gutora ivyo bintu ni ngombwa dusohoke ivyumba tu- tutwambaye hanyuma twama tuhari eh, amashure yaduteguye tuguma tuhari ngaha kw'ishure buri munyeshuri ategerezwa kuba adufise muri abarundi bangahe aho ngaho huhana aha muri wuhani dushika abarundi mirongo ine na batanu mwese muri abanyeshuri ego twese turi abanyeshuri eh, abo usanzwe ufise kiretse ko hariho n'umurundi umwe eh, ashobora kuha a- a- a- aba- habaye eh, yikorera utwiwe Eh, n'ahandi ho benshi n'abanyeshuri n'umu- n'uwo murundi umwe N- ni wowe rero ukuriye uyu muryango w'abo barundi bari muri uwo mujyi wa huhana indiri y'iyo virusi nta murundi mbese abarundi mwese muri amahoro nta murundi urafatwa n'iyi virusi abarundi bose bakomeye eh, buri munsi turavugana eh, dufise aho tuvugira eh, tukama tubaza umwe umwe wese uko amerewe eh, hanyuma tugaheza tukanatanga raporo tukavugana n'abatujejwe eh, cyane cyane muri ambasade ubuserukizi bw'uburundi beijing barakunda nyine kutubaza ukuntu tumerewe hanyuma tukajya dutanga eh, amakuru ukuntu bimeze nibyo bituma ari iminsi yose eh, buri munsi tuguma tubazanya ko aba- uko abantu bamerewe rero gushyika kuri ino saha turiko turavugana nta murundi arafatwa n'icyo n'icyo kiza abarundi bose bakomeye imiryango yanyu mushobora nayo kuvugana mukayihumuriza imiryango turavugana turayihumuriza ariko yo iguma mu ruhagarara eh, uko bukeye baguma batubaza bimeze gute nta kuntu mworondo ingene muvayo eh, ugasanga turabahumuriza ko dukomeye turi bazima nabo nyibakarema ubundi hakiri umunsi havuganye n'umuryango wabona yuko iyo uvuganye nabo usanga bari mu ruhagarara bakabaza ati byagenze gute ubwo ntiwari wamaze kugenda eh, aho abandi babashyira Mm.
hanyuma tukabahumuriza tuti turi bazima turakomeye silvestre ndayirageje urakoze cyane ego murakoze namwe eh, mumenyeshamakuru mukomere mukomeye nawe habimana we uraho neza muraho neza munyamakuru niko u- nawe se uri umunyeshuri nanjye umunyeshuri ndakora icyiciro cya kane cya kaminuza muri kompiyuta sayani none huhana aho ngaho uri ufite ubwoba bungana iki ubwoba ntibwabura kuko iki cyorezo kirakomeye kigira ibihuha byinshi urabona umubare w'abantu bamaze gupfa uravara kugera kuri magana atanu mirongo itandatu na bangahe ibihumbi makumyabiri n'umunani birarwaye Uba- nta muti kugera isaha ki- abakivura barakoresha imiti y'abarwayi ba sida urumva ntiwabura kugira ubwoba imiti y'abarwayi ba sida ni ukuvuga ya yindi ihagarika gusa ubukana bwa virusi ikaba isa n'isinziriye nimba ariko navuga iyo ni imwe mu miti iri gukoreshwa mu kuvura iki cyorezo none se ambasade y'u rwanda ntabwo ibabwira niba izabacyura kugera kuri iyi saha turavugana urumva kugira ngo igihugu gifate abantu kibacyure bisaba inzira ndende bigomba gucamo turavugana icyo cyemezo cy'ambasade muravugana buri munsi turavugana buri munsi ubufasha bwose irabwohereza haba nkatwe tuba mu kigo bo, nta kibazo kiba gihari ababa hanze kugera isaha nabo baravugana ubushobozi bwerekeye n'amafaranga ambasade irabafasha nawe se ushobora kuvugana n'umuryango wawe buri munsi nawo ukawuhumuriza umuryango turavugana igitondo ikigoroba waramutse ute twiriwe dute ibyo byose nta kibazo turavugana abanyarwanda mwebwe muri aho ngaho huhane muri bangahe ugereranije turi abanyarwanda mirongo irindwi na batanu mwese muri abanyeshuri yewe bose ni abanyeshuri mumeze neza ntawe urwaye nta burwaye bose ni bazima mwese mwese muravugana buri munsi ni amahoro turavugana nta n'ubwo ari buri mu- niba urice mute mwiriwe mute ntawe ufite ikibazo amakuru ambasade nayo duhurira ku rubuga ku buryo ki- abo buri kanya badukurikirana nk'uko umubyeyi akurikirana abana be habimana olivier ndagushimiye cyane murakoze cyane mukomere Yego, murakoze turabaramukije bakunzi namwe bari mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubanzewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
radio ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugarutse mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza y'u rwanda ishami rya nyagatare babangamiwe n'ibiciro by'amazu yo kubamwo biri hejuru cyane bavuga ko ibiciro by'amazu babamwo byiyongeye inshuro hafi zibiri ni inkuru dushikirizwa na claude ganza munyamagana ikibazo dufite nk'abanyeshuri ni uko ibiciro by'amazu byariyongereye ku giciro nyine kikubye icyo twahasanze byatewe n'ubwinshi bw'abanyeshuri bwiyongera aba banyeshuri bavuga ko izamuka ry'ibiciro by'ubukode bw'amazu ribahangayikishije abamaze igihe biga muri kaminuza y'u rwanda ishami rya nyagatare baragereranya uko ibiciro byahoze n'uko ubu bihagaze nk'ubu twe mbere twabaga mu nzu y'ibihumbi makumyabiri ariko ubu ngubu turi kuba mu nzu y'ibihumbi mirongo itanu tubamo turi bane urumva twapfuye kwikombina ariko ubundi nyine ubona nabyo byikubye nka kabiri rwose kuko akazi kaguraga nk'icumi k'agashamburete gato ubu kageze ku bihumbi makumyabiri so ya makumyabiri bigenda bisa nk'aho byikubye kabiri nyine ibiciro byarazamutse bikabije cyane ukurikije uko imyaka yagiye ishira ngewe nahageze bibiri na cumi na gatandatu ariko nahageze inzu uyishyura cumi na bitanu makumyabiri kugeza ubu ngubu iyo nzu n'ubundi urayishyura makumyabiri na bitanu
aba banyeshuri bakeka ko izamuka ry'ibiciro by'ubukode bw'amazu ryatewe n'uko mu ishami rya nyagatare hazanwa abanyeshuri benshi batari bahasanzwe umubare w'abakenera amazu yo kubamo usa nk'uruta ubwinshi amazu bituma bene yo batumbagiza ibiciro hano bahazanye abanyeshuri benshi noneho ubona bibaye nk'ikibazo ku bigo cy'udusapotinga twese ku mazu byari bigoye ukabona nko gutanguranwa kubona amazu bijyanye n'uko twagiye twiyongera uburezi bwaje hano twari turi sapozide yo kuba turi i rukara urumva byagombaga guteza ikibazo twaje turi abana ibihumbi bitatu bisanga abandi bari bahasanzwe nk'iyo ugerageje kubaza abantu ukodeshana nabo ntabwo yakubwira ngo biterwa n'ibi gusa iyo abonye abanyeshuri babaye benshi mu karere ahita yumva ko nyine amafaranga yabonetse wenda agahita azamura nicyo ntekereza wenda nk'ikindi dushobora gukeka kuba umubare w'abanyeshuri wabaye mwinshi kandi nanone inyubako ziri mu karere ka nyagatare ukabona ni nkeya cyane raporo y'uwo mubare zigomba kwakira aba banyeshuri babwiye ijwi rya amerika ko kubera amazu ahenze hari bamwe bashatse amazu mu bice bya kure y'umujyi ku buryo bakora urugendo rw'isaha n'amaguru bajya cyangwa bava ku ishuri uretse no kuba bakora urugendo rurerure ariko bavuga ko rimwe na rimwe hari n'abahohotererwa mu nzira bataha cyane cyane mu masaha y'umugoroba nkatwe nk'abakobwa hari ikibazo cy'abantu bafatwa ku ngufu hari ikibazo cy'abantu bibwa nk'amatelefone ukaba uri kugenda bakayiguca ku za gikapu cyawe dufite ibibazo byinshi ingaruka zo zirahari nyinshi cyane ko iyo ntaba muri hositeli biba binsaba yuko ndaza gukora inshingano zo mu rugo nakita ko ari nko mu rugo nangiza nkagere ko inshingano z'ishuri wenda ikindi navuga ku mutekano umutekano wo barimo mukeya hari nk'igihe ushobora gutaha wagize tide ndende cyangwa hari amasanimenti wari urimo wagera mu nzira ukajya kumva ukumva igikapu kigushikuje ugasanga nyine umuntu yiga avuga ngo ibyo ari byo reka ntahe kare kugira ngo bataza kunyaka itwange ndi mu nzira byigeze bikubaho cyangwa hari abandi uzi byabayeho njye ntabwo birambaho uretse ko hari abanyeshuri benshi twigana byabayeho abo batwaye imashini abo batwara amatelefone kandi ugasanga n'ubundi bari gutaha mu nzira zo natwe tunyuramo hafi hano twavuga ko hari ikibazo cy'umutekano umutekano muke ntabwo twavuga ko ari umutekano muke ahubwo twavuga ko ari nk'ubujura cyangwa urugomo nk'abo ku bakobwa wenda hari igihe babafata ku ngufu izo kese zijya zibaho no muri kaminuza ni nacyo kibazo duhura nacyo ubuyobozi bw'akarere ka nyagatare buvuga ko iki kibazo cy'izamuka ry'ibiciro by'ubukode ryabayeho kuko nyuma y'uko abanyeshuri babaye benshi mu mujyi ariko ko hari ingamba zafashwe kugira ngo bene amazu badakomeza kuzamura ibiciro cyane nubwo ku rundi ruhande ari uburenganzira bwabo nk'uko david mushabu uyobora akarere ka nyagatare bivuga iriya yunivasite twayisabye tuyihabwa na perezida wa repubulika ntitwakwemera rero yuko abantu bahinduka babonye ubundi ayo mazu yari yarabuze abayajyamo uyu munsi yabonye abayajyamo kubera yuko perezida yaduhaye universite kuba rero hariho abana abantu bakomeza guhenda ntabwo twabyemera ariko ndabivuga gutyo ntabwo wamenya niba hariho umwana wahenzwe yahenzwe gute ibyo ni byo umuntu yagenzura rimwe na rimwe hari n'aho twagiye tubikemura biranashoboka icyo numva navuga gusa ni uko twebwe tutemera kuzamura ibiciro uko abantu biboneye ikindi tutakwemera ni uko abantu babona inyungu ziri abunomo ntabwo byaba ari byo ariko nanone uburenganzira bw'umuntu ku giti cye nanone ntitwavuga ngo turabuhagararaho tuvuge ngo ngo ntabwo uri bwongeze ntabwo uri bwongeze ntabwo uri bwongeze hagati aho niho tuvuga ngo ntongeza ariko wikongeza ukabije abiga muri iri shami rya nyagatare rya kaminuza y'u rwanda bavuga ko amacumbi ahari yatanzwe haherewe ku bafite ubumuga kimwe n'ababa mu byiciro by'ubudehe by'abatishoboye kurusha abandi abasigaye basabwa kwirwariza bavuga ko ingendo ndende bakora bajya cyangwa bava ku ishuri nazo zibatwara umwanya muremure bakabaye bakoresha mu kwita ku masomo bikaba binagira ingaruka ku mitsindire yabo ku bw'aba banyeshuri leta ikwiye kubaka amacumbi ahagije ku buryo abanyeshuri babona aho kuba hahendutse kandi hegereye ibigo bigaho kugira ngo barusheho kwiga no gutsinda neza turaha turi abanyeshuri bashyizeho nk'amacumbi ahagije tukajya tuza tuje mu mashuri twebwe tukajya tumenya sitarago yo kwiga ariko ubu ndaha Claude Ganza Munyamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda ku bwa radiyo ijwi rya Amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu itsi z'abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayibanze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izarushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi sahani iyo bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika mwakoze kudutega amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda by'iminsi yose kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Hii ni radio Hijwi ya Amerika.